علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب ديشاكين كجدأم كتاب لباسا waa'ee uffataa kamtu nurratti halaala uffata akkamtu nurratti haraama jedhee kitaaba nu barsiisu keessa jirra baabu lubsul hariiri waftiraashihi baaba jettu sanirraa qaraana ardhaya baabu lubsul hariiri baaba uffatuun gayaa alhariir huccuu hariiraa uffatuun gayaa uffata inni leeni huccuu hariiraa uffatuun gaya waftiraashihi isallee afatuun gaya afaa godhatanii afatanii akka firaashaa godhatanii irra rafuun ni gayamoo hin gayuuya duuba deebii hadiisarraa baranna hanga shari'aan hayyamtee jira hanga shari'aan namarratti haraama gootetu jira waliigala ummata dhiiratti irratti haraama dubartootaaf halaala dhiiran dhiifammoo qooda gabaabaa tokko ka shari'aan hallalchiteefi jira mee hadiisarraa baranna insha allahu عن عمر رضي الله عنه وأرضاه عمر الرا أديس جدراويني سنيف أديس ننجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير نئورك نبيك عن الحرير حرير أفة الرات أورجيا أكا حرير نمل التندلقن دير الرات يجو على الرجال دوبا دير الرات حرام قرئ شريعة إسلاما روا براكي ستي أحلّ لأناس أمتي أمت لأناس أمتي دبرتي أمتا كيات فلالا وحرم على ذكورها إيررت حرام رواجت تجريا دوب حرام اتدلقتو هرير حرام رسول الله أورجيا لا أوه إلا اللي واحد علماء إسلاما ملتيف إلا اللي جدنيها سوا إلا wanni hariirri haraama taheef illaa hedduutu jira illaa hedduu sanii huccuu boonati dhiirti akka malee fi hin dhaadde huccuu ittiin boonanii huccuu akkas ammallee ziinan isii dubartitti nama fakkeesse tulliini jedhanii duuba hoccoo ammallee warra kuffaartotatti nama fakkeesse tulliin jedhaniini haqiiqaa shari'aan irraa dhoorgiteya haraamu waa maraafuu hariirri dhiirarratti haraama illaa haakadhaa akkana yoo taate hagana yoo taate malee jedhe illaa haakadhaa yoo hagana taate maleeya hariirri haganaa yoo tahe malee kun haraamaya akkam jechuu akkana jechuu wa ashaara rasuulli ni akeeke biusbucayhi qubbeen isaa lamaanin akeeke allateyni qubbeen sun lamaanuu talyaani ta'aananiin akeeke al-ibahaama abba guddatti ta'aanan saniin akeekeya quba lamaan abba guddatti aanan quba tasbiihan godha yookaan namaan arrabsan sanii fi quba iddu jireetti tanaya yoo hisaaba haganaa taate male huccuu keessatti amsoolaa keessatti uffata tokko ka uffattu keessatti hisaaba haganaa hisaaba bal'inna haga quba kana lamaanii shari'aan ni hayyamte jechuu akka handaara kun akkasitti godhatu ni hayyamte handaara maamaa sanii ka wasaxa deemu kan ee hisaaba hagasi إلا هكذا أكك هجن ملئ وأشار نأكيك بإصبعي قبل من نأكيك اللتين قبض سلمان تليان الإبهام تقب قدت آنا وبتسبيع قوتف تئدو تنان أكيك يعني الأعلام ببرفتو وبر إسامله هجا برفتو يوتات ملئ الخطوط والثياب من الحرير حرير الرأيو ببرفتوني hisaaba quba kana lamaanii yoo huccuun buburreeffatan hayni sun womaan qabuya hayni suni shari'aani hagas buburreeffadhaani dhiiran xiqqoo hagas itti babbareedaniini jettee shari'aan nuuf hayyamte hagasayya hagasan malee dhoowwaa jechuun huccuu hariiraa uffachuun dhiirarratti waliigalatti dhoorga hagas malee waan hagas burreeffattee harka kana amma yoo hagas godhatte morma yoo hagas godhatte bakka bakka yoo hagas huccuun barreeffatte hubaan qabuya hubaan qabu kun waliigalatti haraamaya baabu iftiraashil hariir baaba afaa godhatuun gayaa hariira kana afattee amsoolaa irra bultu tokko firaasha tokko godhatuun hariira ni gayaaya uffata dhoorga agarree moo afatu hoo afattee irra rafu وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير نمن مان حرير أفت أمة إير الرايا نمن مان أمة إير الرايا حرير أفت نمنس في الدنيا دنيا كيست نمن أفت لم يلبسه حريرة أفت في الآخرة آخرتها آخرتها حريرة ولن أرقيا دوبا akkasitti shari'aan akka malee irraa nama fageessu of kana nuu himte laal yoo asitti uffatan akhiraa sanitti ni dhabayya ni dhaban dhoowwa addunyaatti uffatuun haraam mata dhiirarratti hanga diqqaa san malee haraama jechu haraam osoo jannata seenellee hin argatu warra jedhu jiru duuba hariirri dhoorgaa waliigalatti dhiirarrattiya. عن هذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم هذيفا إلما يمان أكجد صحاب ديش إمام كوني نهانا نورج معشر الذكور نور إيرا كان نورج النبي رسوليا متى إيرا أورجيا ور إيرا مال الران ور إيرا أورجي أن نشرب نقرا أورجي في آنية الذهب ويلكا ذهبا كيستيا ومنهم الخنائس دوبارتيلين كيسا سنتي يدان تنا كيسا ليرا دوبارتيلين تقراني أورجي في آنية ويلكا الذهب ذهبا كا ذكا ياجيشو والفضة كميتا ويلكا ميتا كبرئي كيسا تقرال إنو أورجيا وأن نأكل فيها إسي كيسا تنياترال إنو أورجيا كيسا أغونس إيراف دوبارتيرات اللي هراما keessaa nyaatuunis dhiiraaf dubartiirratti illee haraamaaya. Zahaba keessatti walqixa gama nyaatuutii fi gama keessaa dhuguu walqixa ammoo dubartiin qaama bareechifatu isaanii qaama isaaniitiin abbaa manaatiin itti bareedu shari'aan halaal gooteef. Uffatuu ni dandeetti amartii zahaba ta mormaa ta gurraa maraa godhatuu ni dandeessiya. Ammoo keessaa nyaattee keessaa dhuguu shari'aan ni dhoowwe. Waan lubsiil hariir. hariira uffaturra illee rasuulli nu dhoorge waddii baaje furdaa hariira uffaturra illee nu dhoorgeya wahuwa ma galada min siyaabil hariir dibaaja jechuun furda hariira yoo jenne qal'aa furdarra illee nu dhoowwe dibaajni jechuun ammoo furdaaya furdaa isa ka namni silaa akka huccuu qabbana uffatan tanatti uffatan sanirra illee nu dhoorge wa'an najlisa alayhi هنا باب دي أسي ولقال سيلا وأن نجلس نتاء الران الأورج عليه هرير الركن وأفاق أن نتاء الران الأورج هرير أو اتخاذ أو إيه حصيرا من هرير سلين أكا سلينا قرأتني كسلينا قرأتني الرتاء الران الأورج أكام سولا قرأتني واني قبان أفاتولي الرمان الأوية لتشوروا دوبا irra taa'ulleen dhoorgaa. Gilaazii gubbal'een godhatanii gaangee gizee yaabbatanii gilaazitti naqanii kasii yaabbatulleen dhoorgaa irra taa'uu hin dandeessu. Gilaazii godhatte jechuudha. Baabuun nahii anitta za'afuri lirri jaali anitta za'afuri jechuun muka halluu diimtuutiin hallatuun dhoorgaa. Za'afraan jechuun muka halluu diimaa tokkoon jedhayya. Duuba muka زعفران جدمو لبس المزعفر دون المسعفر جدم كما نص عليه الشافعي وهل النهي لرائحته أو للونه دورغان حفورة إني كبا سنيه مو مو بفساتف مو بفساتف غير بفاكنا علماء إر أركتن غير بفاكنا إر أركتن دوبا تزعفر زعفران مكوادي مسون hallatuun huccuu fi muka waa diimessuun halluurraa dhoorguu lirrijaal dhiirafiya. Huccuu jibrii isaa za'afraaniin hallitee uffatuu dheerte dhoowwaa irratti waan diimessu uumaa kaleessa jibrii dhawamteen san kanaan yoo ati diimessite dubartitti fakkaattaya. Huccuu dubartitti fakkaattaa dhiiraaf dhoorgaya. عن انس رضي الله عنه قال أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل أن يتزعفر توبة زعفران مكد هلو ديم تؤسنيني هلته هجو في ديرتي هلو الراني الأورجي الرجل قربان سنين هلته الرى رسول الأوية أكا سنين هلتني هجو تيسا أفتني إن ديمنيني هجون أكسيس هجو dubartootati wal fakkaatti waan dubartiitti fakkaatu dhiirti uffatuun dhoorgaa hattan shari'aan huccuu dubartiilleen uffatinaa dhiiran jedhe maaliif akka dhiiraf dubartii walitti hin fakkaanne addaan eeydi akka malee shari'aan ta'e ammoo namni bira taree huccuu miti ani qaama akka dubartii godhatuu qaba jedhe har'aa zamana nu keessa jirru kana zamana durii huccuun uffatinaa jedhan huccuma halluu san qaba zamana tur amma hoo lakki an akka dubraa tahuu qaba. Harma akka dubraa qabaachuu qaba. Rifeensa akkas dheereffatuu qaba. Akkuma dubraa tahuu qaba. Numa waan gurguddoo sanbira taranii inumaayyuu dubraa ifiin jedhee abbaan ilmaan shan hijaa durdhale deebi'ee gaabbee dubrattiif deebisu zaman akkasii keessa jira. Moo shari'aan tiksurraa huccurraa nama dhoowwite subhaanallah. Baabunni caali sabtiyyati baaba da'asa rifeensa qabdurraa nuuf dubbattuya ta rifeensa gishee qaamarraa rifeensa qabdu isirraa nuuf dubbattuya rifeensa qabdu uffatuun ni jira wagayrihaa ta ammallee rifeensa hin qabne da'asa gubbaa isii rifeensa wahii tokkotti hin jirre uffatuun ni gaya moo hin gayu jettee kan wahii himtuya nima gaya rifeensa qabduuf hin qabnellee uffatuun ni gaya jechuudha. وعنه أنه سئل anasiin kun ni gaafatame jedhan saabdichi anas jedhamu kun gaafis itti dhihaat akaana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sila nabiyyichi tahee anas yusallii ka salaatu tahee nabiyyichi kun fi naclay daasa isaa lamaan keessatti ni salaataaya daasa lamaan mamanatti weeysatee namni dhufee daasa lamaan godhatee keeysatti masiida seenee ni salaata jedhanii anas gaafatan jennaanii قال نعم إيه نبيك كيف الصلاة إذا لم يكن فيها نج... فيهما نجاسة يو نجسا قباتين صلاة أكما كب إيه كيف الصلاة خفي كيف أكما صلاة دا سلمان كيف اللي نبيك صلاة هو أنقب دا سلمان صلاة كب إن صلاة يو نجفني قدر وهي جلن جراتني دور كمتي يجمع سيدا اللي استيناني صلاة دور كمتي دور كمي دور كمي فيفو yeroo tokko tokko silaa nima salaataniyya warri yahudaaf nasaaraan hin salaatuniini isin isaan faalleessa tosa salaataniini jetti shari'aan salaataniini jetti عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي احدكم تكون كيسان اكن ديمنيا نمني تكون كيسان ان ديمين غدته في نعل كوبئ واحده تككيسات ان ديميه miila tokko qofa kophee godhatee haqa tokko miidhee akkan deemneya kan shari'aa walqixxummaa qabdu akkanaa addunyaa keessa hin jirtu qaawwa kan kee kan miiluma tokkotti godhattee tokko kana rakkoo jalaa baaftee tokko rakkootti dhiiftee hin deemiyya kophee takkaan deemuun dhoowwaa liyuh fihimaa haa isii lamaanii baafatuuti من الإحفاء ليجردهما إسيلمان ها قلا قلوتيا ميلا سالمان قلا ها قلو جميعا هلا شفتاتن كب إرا قلا ها قلويا ها قلا قلو ميلا لمن قلا ها قلو جتشوني نومتي يأتون يوم القيامة حفاتا ميلا قلا جتشو يحفهما جتشوني قلا ها قلوتيا جميعا ميلا لتشو قلا قلو إيه ولكتيسي لتشو قلا ها قلوتي كب إرايا أو لينعلهما تكي إسيل مالتها قد أتوتيا كبئي لمال إسيل مالتو كبئيها قد أتوتي يو كانو إفرها باسوتيا توبا شريان تن حتى ميلا تكوت قد أتني تكون قلا ديمو نئورجي تلال در أنقدون حديثة كانت أجيسي نما استدلكسي سفيالي قد أتور نما كبئي ميلا تكان ديمو يوغي abboo abbatu abbeetu sirraa du'aa takkaan hin deemin jedhanii dhageettanii isin akkan warra kanaa dhageettanii hin kaatina godhatina tokko qobatti hin godhatini abban namarraa du'aa jedhanii isaanii malaan hadiisa kanatti nama dalagsiisu hanuma dhaga'anii akkaataa baatii dalaytu si barbaadan abbas irraa du'a yoo jedhan namni ni baafatanii dafee baafii namuu dhabuun fedhu duuba akka kana jechuun shari'aan tokkotti yoo godhattee kaanitti illee godhu tokkorraa yoo baaftee kaanirra illee baasii namaan jettiya walqixxummaa qaama ifil'etti nama ajajiya baabu yanzicu baaba ni baasa naclahu lyusraa duuba daasa isaa tamiila bitallee irraa baasa duraya dura yoo baasu yoo masjida seenuuf kophee ofirraa baaftu dura bitaan baasan jechuudha dura bitaan baaftaaya وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل يوغد كبئي قد أتيها نعل يوغد أتيجو يوم كبئي قد أت دا سفتان اللي يوغد أتي أحدكم تكون كيسا يو كبئي قد أتو فده فليبدأها إيغلوتي باليمنى ميل مرقات دورا قد أتوها إيغلويا كبئي دورا يو قد أنو شراوة ميلا دورا يو قد أنو داسا يو قد أنو كمين قد أنو mirgaaya mirgaan haa eegalu wa'idan taza'a yoo baase ammas ofirraa kopheessan yookaan shurraaba miilaasan ofirraa baasuu fedhe falyabdaa haa eegalu bishimaali bitaan eegalaya bitaan tura kisee baaftu bitarraa baaftu litakuni ilyumnaa mirgi haa taatu awwalahumaa dura miila lamaanii tuncalu ta kopheen itti go kaayatamtu haa taatuya litakuni ilyumnaa haa taatutiya haa taatu miilli mirgaa haa taatu awwaluhumaa dura duree miila lamaanii tuncalu ta kopheen itti godhata godhatamtu haa taatu dura mirgatti keessa wa aakhiruhumaa booddee miila lamaanillee haa taatu tunza'u ta irraa baafamtu ya kabaja duratti kaayatta gizee baaftullee boodarra baafta kamajaa duubarra biitaa durra baaftee mirga durra kamajaa qaba jechuudha majaa qaba kanaaf shari'aan hagaruu wal dura dabarsaa jette malee walumaan godhaanuun jedhe walumaani godhaa jedhe walumaani godhaanuun jette duuba akkasitti باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بابا جيتش رسولا كي سوان نودفيتيا لا ينقش أكم بريسن على نقش barreessaa khaatimii amartii rasuularraan akka waan biraan barreessineya barreessaa inni barreessenraan akka hin barreessine laa yanqush alaa nakshi khaatimii alaa nakshi barreessuu khaatima isarratti laa yanqush alaa nakshi laa yanqush hin barreessin alaa nakshi akkaataa barreessaa khaatimii rasuula hamartii rasuulaa san tokkoo namaa hin barreeffatin jechuudha akkaataa rasuulli barreeffatee muhammadun rasuulullah jecha asirraa qaba akkaataa sanii namni tokko hin barreeffatin jaa namu akka hin barreeffan وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه الجلال اتخذ خاتما حمرتي تاسفة من ورق ورق في الدرة تاتيا ورق جيتشوني تبري تقرشي تفيد ميتا جدام كمرو isumaa yaamamaa tameetaa tabirrii taasifate yaaname wanaqasha ni barreesse fi achi keessatti barreesse muhammadun rasuulullaahi jechuu barreesse muhammad ergaa rabbii jechuu keessatti barreeffate yaanabiichi isii gubbaa falaayanqush akkan barreessine duuba ahadun tokkoon namaa hin barreessin waqaala inni ittakhaztu khaataman min waraqin jedhe nabiichi duuba an taasifadhe kun waan dharraa خاتما همرتي من ورق في الدعاتا صفته ونقشت في سي كيستني بريس محمد رسول الله جتشو كيستي بريس فلا ينقش أكم بريس أحد تكون نما على نقش برو إساتنا ركاتا برو إساتنا روا برا كيسا لا ينقش أحد على نقش كاتمي على نقش برو خاتمي على نقش كاتمي هكذا قال في شهر المشكات على نقش خاتمية على نقش خاتمي نقشا كائنا على نقش خاتمي ومماثلا لو تنتو بريت يجو على نقش بريس فلا ينقش ان بريس أحد تكون نما ان بريسية ان بريفة على نقشه أكاتا برو همرتي رسولا تنفكيس أكاتا فرت نمون بريفنيا نبني مرو محمد رسول الله يجو قبتا كان قرن جده رسول فقات لجده ندو nabicha qofatu qaba jechu yoo atilleen tantee muhammadun rasuulullah jettee gubbaatti mallatteessitee dhoorka rasuulli shaabbaa ittiin godhu atilleen hoo yoo barreeffattee shaabbaa dhooftee mootummaa hatte jechuudha shaabbaa mootummaa hatuun ammallee dhoorga akkasumaani ammallee dhoorga akkasitti namni tokko akka hin barreessine jedhee نبيش الرادوي إنما نقش على خاتمه ذلك ليختم به كتبه إلى الملوك كما ور موتمت إرقما تمت قولي فلو نقش غيره مثله لحصل الخلل وسنمن براس لا صفته كإني سني شابا أو تاته موتما بلا درقمري دوبا والأفضل عند الشافعية جعل الخاتم في اليمين ما من شافعينا كجد mazhaba isaanii biratti hamartii namni godhatu harka mirgatti godhatu irra caala jedhe wajacalu fussihi gooba isaa taasisu min baaxini kaffihi gara jala gara gubballee adiifni jedhu jedhe gooba gara siin gooba qabdu gooba qabdiimin gooba san rasuulli gubbarra taasise jechuu jira gara gooba qabu san riwaab ira jala taasise jechuu jira immoo irra raajihni ta gubbarra taasisan taate harka mirgaa gooballee gara gubbaatti taasisanii yaa waan jala jettullee nima jirtii ta gubbaa isaantu irra jabdu duuba wayajuuzu jacluhu filyasaar min gayri karaaha yoo bitatti illee godhate dhoorgan hin jirtu mirgirra haa jaalatamuu malee bitallee dhoorgan hin jirtu waqad warada kullun minhumaa an innabiyyi صلى الله عليه وسلم لشو رسول الرادوفه والسنة في الرجل في الرجل سنة نما إيراك يستي تاسس في الخنصر خنصر كيستي خنصر خنصر يجتون تان خنصر binsira wusxaa sabbaabaa ibahaama jedhan lamatti dhoorga lamatti shari'aan nu dhoorge kanaa fi kanarraa nu dhoorge kanaa fi kanarraa nu dhoorge ammoo kanattillee kanattillee homaan qabu kanattillee dhoorgama akkasuma sadeen kanaan lamii kana shari'aani hayyamte keessattuu ka shari'aan itti jabeessite lamii kana lamii kana itti jabeessite jechuudha dhoorgaa isaa ta'u dubartiif dhiirallee jechuudha dubartiif dhiirallee duubaa inni wayajuuzu bitaatti ni godhatanii wasunnati firrajuli jedhe laal sunnaan ammoo dhiira keessatti jedhee akka waan dubartii lee hayyamsi jiru fakkeesse immoo dhoorga malachuu dhoorga inuun bareedu se'a ana lamni namni godhatu jiraa jiru ana ana lamni eh eh dubartii dubartii kan amma inni kitaabni illee wamatan hayyamuuf fakkaata dhiiruma qofa jedhee kitaabni kiyya akkana jedhaan dhiiruma qofa dhiiruma qofa jedhaan dhoorgantu dhiiruma qofa jedhee malee akka dubartiin homaa jibbaan qabu jechuurra jira wasunnatu fi rajuli jacalahu fi lkhinsir jedhe dhiira sunnaan akkana jedhe dhiira jedhe malee dubartii homaa akkasumatti xilaaqatti hayyama keessuma jira jechuudha yoo itti bareettiniin homaan qabu bareettiniin dubartiin homaan qabu ee ka godhatu aadaatti gama qaadhimaa jedhanii godhatuun gama shari'aatti hin jiru sunnaa nasaaraa jedhan warra nasaaraatu namni takka yoo qaadhimatuu fedhu isaan kaniisaa dhaqanii itti kaayan gurbaan kun qabame intalsi sun qabamte jechuu jedhan asliin achirraa dhufte jedhan guyyaa tokko zamana yeroo waan fuudhaarraa awwala haasa'u waggaa shan yookaan jaha dura waan kanarraa dubbadhee ture dhoowwa aadaa nasaaraatiya islaamni hidhama godhaa warra dhaqee hamilataa yoo rabbi isinii kenne sii kennine jedhaniini akkasi wanni wal guduunfan hin jirtu jechuudha qalabat yeellam qalabat yeellam jechuudha inni godhata ta'een beekan hin beekan dhugo hin beekan. دوبا باب قول النبي ص... باب باب الاتئان باب إخراج المتشبهين باب في الراباسويا المتشبهين ديروان افكيسا بالنساء دبارتت والرفكيسا المتشبهين والرفكيس ديرر بالنساء دبارتت من البيوت من كيسا في الرأي آجة شريان نما دبارتت فكيس لان كسلا أن دبارتي في جريمي كما دبارتت افكيس يا هو الذي في كلامه لين يوهاسو كسغليك الإسيا كدبارتي دبارتي akkuma dubartii akti warri jedhu kana godha jechuudha. Wafii acdaa'ihi takassuruun kanafa ifallee yoo deemu if caccabsaa deemu akka dubartii akka dubartii if caccabsee akkana jecha akka deemu duuba ka akkanaa manaa ifirraa ari'ayya manaa ifirraa ari'aniya shaa'ib manaa ari'a jetti shari'aan laal manaa ari'aa jechuudha. Tuuba ijoolleen dubartitti fakkeessite gugurdaa yoo fakkaatee ni ari'an manaaf irraa ari'aa jette shari'aan baasaa mana keessan keessa waan biraa ijoollee biratti summii tana isinirraa dabarsaa baasaa dafaa jette firra. عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أباريا سبحان الله ني أباري نبي محمد أبارسان دربات رب رحمة الرافق السجر المتخنفين والرئفة كيسا من الرجال ديروا ونرى بالنساء دبرتت يجو من الرجال بالنساء والرئير الرا دبرتت فكيسو ساني نبيتي ني أباري لعن النبي المخنثين والرفكس من الرجال إلى الرا والرفكس المخنثين دبرتر والرفكس المخنثين ور دبرتر إفكس المخنثين من الرجال والمترجلات إسي إيرت إفكس من النساء دبرتر المخنثين ور إفكس من الرجال إلى الرجال ور إلى الرا إفكس ور إلى الرا إفكس يجو warra dhiirarraa iffakkeessu ni abaare almutakallifaat attashabbuh birrijaali min annisaa jedhe walmutarajjilaati isii dhiiratti iffakkeessitullee ni abaareya mutarajjilaat jechuun isii dhiiratti iffakkeessitu ni abaare min annisaa'i dubartirralleeya walmutarajjilaati rijaal jechuun isii dhiiruwwanitti iffakkeessitu min annisaa'i dubartirraa ta dhiiratti iffakkeessitu ta jinsi akka dhiiraa godhattee jaakkeeta gubbaan godhattee mataa mallayyoo godhattee rifeensa facaafattee akka dhiiraa tafakkaattullee ni abaareya ni abaara warra akkana maraa ni abaara nabiyyechilaan yookaan ta ziinaa dhiirti waan bareedduun if bareedduun san yookaan ta meeshaa dhiiraa baattee deemu ka hamli seeyif seeyfii fa'aa akka dhiiraa dirattee warrumhi xiyyafa gooboofa waan dheerti godhattu meeshaa akkasii godhattee tadeem ni abaareya ni abaareya waan dheerti godhattu godhattee deemti gaamma massaara iyyuu hidhattee deemti gooboo miti qawweeyyuu qabattee shugguxiyyuu qabattee deemuun jirtu ee sassangaan lafa qottu shaadhiira qottu keessuma jirti marri nuyi maaltu qot jedheen shari'aanii waqarna fi buyuutihinna jettiin shari'aan taa'a taa'a qonni jaba ni jaba tuuba. lafaaf fuute jedhan wama eerti fuutu sana mee ti oolan tana laala jette marqoota fuute jedhan abbuun humnaa yoo fuute wanni ulfaatame hafuurri wayii xiqqoo irraa bahe jedhan o'o'o waajabeen eegee dhiiraa jette jedhan waajabeen eegee dhiiraa waan hagana gaa ulfuutee takkaa isaanii xuut godhuun dhageenye waajabeen eegee dhiiraa jette jedhan durgwa akkas dubbiin jajjaab akkana kunu wanni qotuu dhiisi gaa ol fuudhuun xuuxu nama goosaa waan jajjabaa jechuudha. Duuba waqaala ni jedhe rasuulli akhrijuuhum jarreewwan akkanaa kana baasaa warra dhiirarra dubartirra warra almukannisiina warra fakkeessu min arrijaali dhiirarraa warra dubartitti fakkeessu والمترجلات دبرتي فكيسة إلى من النساء دبرتي رورا إلى فكيسة كان إسام باسا من بيوتكم من وكيسة الرباسة جري في الرارية في الرارية وقال ابن عباس ننجي فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا إبلو توكو مناغر أرئي رسول الله دبرتيوت رسولا را قد أرئي بر وهي بادية بن غيلان بادية إلما غيلان جرمين ne isa san inni dubartitti fakkeessaa dubartii mawajjeessa taa'a nama wahii ka qabsoo deemu dhageennani yoo ganda san irratti injifatte abboo jaartii ibaluu san isima boojii jedheeni bar yoo rabbiin ganda san ganda beekayn ganda keessa deema miiree dubartitti fakkeessa yoo ganda san cabsitan waraana rasuulatiin jedhaa bar yoo ganda san cabsitan jaartii ibalu intala ibaluusa uu isiba boojii jedheeni bara oo oo oo oo ardharraa mana isin hin taa'in kun kabeera laalee kana wasa wanni dhiira malaan nyaataa baasaa jedhe mana guyyaa san rasuulli baasee bara baasa alayka bi'imni gaylaa jedheen si haayyu bara alayka wahiya baadiya akhraja nabiyu fulaana duuba akkasitti yatashabbahu binnisaa akkasibba wa akhraja cumar ibn lukhaxaab umari ilma khaxaabillee ni baase jedhan fulaanan ibaluu tokko ofirraa baase ibalu warra dubartootuma keessa oolu xabiyaa dubartii qabu haasuma dubartii mana keessaa kakaddamu ka meeshaa dhidhiquu fi ka dhihana wajji dhaabu ka sagalee akka isaanii godhu ka waan takka shahwaa nama qabu hin fakkaanne ari'a jedhe umari illee firraa baase jechuudha. Firraa baase. Furtuu warra fakkeessu isaa duraanni dhiisanii hajaa dubartiin qaba warri kun jedhanii firraa namuu manatti dhiise dubartiin kaadima godhattee mana keessatti dalagsiifattee akkanuma inni akkuma akkana jiraatsina baasa jedhee akkasitti rasuulli gaa firra mana ari'ee jarri wama jira shahwaani qabanii jecha itti beekame shahwaan qaban jecha itti beekame baabu ifaa'i baaba gadi dhiisuuti allihaa areeda rifeensa areeda gadi dhiisuuya naadan namni dhiiraa rifeensa areedaa firraan haaduu gadi dhiisu baaba jettu itti dhufne arga. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا فالسا يا فالسا يعني نبي المشركين ورا مشركتوتا فالسا يا ورا مشركتوتا فالسا يا أكملت فالسا نجرنا فالا إسانيتا مال فالا تاتا ووفروا قد إيسايا alliha rifeensa areedaa gadi dhiisaa rifeensa keessan ka areedaa fumarraa gadi dhiisaa turkuwa firraa gadi dhiisaa dhiisa duuba isiisan haala isiin guutuu taate hin tuqinaa irraa fagaadhaa gadi dhiisaa dhiisaa turkuwa jechuudha dhiisaa irraa fagaadhaa rifeensa areedaa hin tuqan wa'axfuu wa'axfuu dhabamsiisa ashawaariba hanfarroo dhabamsiisa jetti shari'aan. hanfarroo takunoo as baasu tana ifirra dhabamsiisaaya hattaa yadhura aljildu hanga hunoo wanni mul'atuttiya haga gogaa mul'atutti dhabamsiisa jechuudha ifirra wadhaahiruhu annahu yuziilu sharaaba kulla mara asirraa dhabamsiisayya وهو الشعر الثابت على الشفا هكونو هئرتنا مع رقم كنايا طبعا سيسا كيرو اللي نجلسي dhabamsiisuullee lachuun ni jira duuba dhabamsiisuun ni jira areedallee tuqan wazaahiru lhadiis annahu laa ya'khudhuhu min allixyaa shay'un وكان ابن عمر إذا هج ثمر قبضة على لحيته فما فضل إي زاد على قبضة أخذه بالمقص أو نحو يقرأ قبضة أمني الدون دل ابن عمر قاف الجديم قاف عمره قل إيه متى هادته أريدك كان قبضة waan asii gadii wal qixxeessa jedhan waan asirraa kana areeda qabee waan as jalaan gabba isaan ni gabaabsa jedhan wanni jiru saabarraa dhufte ganu ganu aadaan dhoowwa inni saabdicharraa dhufee saabdicharraa sabate jedhan haganu reeda dilbii namni qabu akkana qabee hamoocee yoo wanni wayii asii gatafe wal qixxeessuun homaan qabu saabdicha akkasuma dalage wanni biroo marruu haraama kana maahuu qabamne kana yoo aadaan kun dhoowwa sihuun qabamne jedhaaniigaa. جيش عبد الله بن عمر رجعان تو باب الخضاب بابا هنا رفنسات قد أونجايا رفنسة توكت هنا قد أتون نجايا رفنسات هنا قد أون نجايا إيه نجايا رفنسات هنا قد أتن رفنسة أدي كيس فوت قد أتن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى أرمي يهود آكنا في ور نصارى آكل لا يسبغون هنان قد أترفين ستيا أري هنات تنقران أري ثاني يهود ونصارى تأينا دي بتوقرتنيسي تكت تنقران فخالفوهم إسن إسان فالسا واسبغوا الشيب دوبا إسن أري تيستنتنا أري تيستنتنا لحاكم تأريدا بالصفرة وان دالتشيسون أو الحمرة وان دي مسوت في الرقرايا waan daalacheessu daalachillee ni magaala waan diimessullee itti godha inna ahsana maa gayyartum bihi shayba alxinnaa irra caalan waanni isin duuba isin arrin jijjiirtanii hinnaaya wala katam katamii kana keessatti wal dhaballaalama katam jechuun inni asabu aswad hinnaa gurraacha jedhan yamiiluu lalxumraa gama diimeennatti achi diqqoo daba jedhan hinnaa gurraacha gama diimenna achi dabuuya gurraachi diimenna ammoo xiqqoo bifa diimtuu xiqqoo of keessaa qaba jedhan warri gurraatteffatu amma adiisuma akkanaa kan xiqqoo wal namarra fakkaatu kana qabatan wasabqi ilhinnaa'i ahmar faljam'u beynahumaa tuuba walitti qabuu fa'atu bareedu beyna sawaadi walxumraa yoo namni xiqqoo diimaa kanallee jibbe gurraacha fuudhee diimaa fuudhee waan iddoo sanaa gabbahu ma mooqaa tokko diimaa fuudhee mooqaa tokko kan tam gurraacha hinna gurraacha fuudhee walitti laaqee bifa idduu tanaan gabbaasu saniin godhatuun waan qabu.
waan qabu gurraachuma qaxi shari'aan dhoowwite malee gurraacha qax tahee arri irraa ni dhoowwite moo qalamni tokko waliigalatti kan dhoowwaan jiru gurraachuma qofas arrii keessa dhoorgamu bicaa godhee arongaadee godhee samaayaawii godhee wama fedhe yoo inni godhee dhoowwaan qabu bara dhoowwaan qabu. Nama dhoowwite shari'aan gurraachuma qofa sanuu arri irraa dhoowwite arri irraa dhoowwite malee jechuudha. Baabul ja'adee baaba yuuba rifeensarraa nuu dubbattu yaa. Ya warri baadiyyaa yoo beeke malee namni beeku hin jiru yuuba. Yuuba namni beeku jira. Eh? Eh? Icciicami. Icciicallee ni jira. Ja'adeeni ammoo sanii himi kun. Yuuba. Yuuba jechuun namni beeku jira. Eh. Eh. Yuuba jechuuni ka laafee filamuu hin diin. Akka malee laafee akka filamuu kan diin. Laafinnarraa ka filamuu hin diin. Jabeennarraa ka filamuu hin diin. Akka malee filaan itti bareedu yoo filan. rifeensa akkasii iddu jireessa jechuudha. Luuccaa gad harca'u kanaan jajjabaataallee hedduu tana jiru kan. Waan jedhanii rifeensa akkasii biili. Biili. Eegaa akka gaariin biqile. Kun amma yuuba. Ittu jireessa rifeensaati kun. Ilaal haga dhuba qaba. yoo yuuballee wallaallee itti jireessuma jenaan. Ka luuccaan tahin, ka giciicaan tahin, ka ittuu tana jiru kan isa jechuun rifeensa ittuu tana jiru. Rifeensa keessattuu warra biyya teennaa jechuun Itoophiyaa waliigalatti rifeensi isaanii akkana. Sumaalellee akkana. Maalellee Keenyaa yoo buutee gara Taanzaaniyaa deemtee gara rifeensa biraati sun. Rifeensa biraati. Iddoo tan Sudaanii, Eeltiraa, naannawni kun marruu rifeensi isaanii walitti dhiyaata jechuudha. warra saawusisan yoo taate malee walitti dhiyaata. Rifeensa ittu jireessa qabanam jabaa saniimi ammas lafaa akka biyya tanaa sanillee mee iddu jireessa jechuudha. An Anas radiyallahu anhu qaal kaana sha'aru nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rifeensi rasuulaa ni tahe jedhe rajilan yuuba tahee jedha laal Anas. Yuuba iddu jireessa rifeensaa jechuudha. Ka sha'aril habshi jedhan ka sha'aril habshi jedhu duuba yuuba ittu jireessa mata'a rifeensaa tahe innuutti inuuni hin malaal leeysa bisabxi kunoo laal leeysa hin taane bisabxi luuccaa akka faranjii kanan taaneya luuccaa akka faranjii kanan taane walal jacdi giciicallee hin taaneya giciicaa jajjabaa walitti maramusan akkasiisanillee hin taaneya beeyna uduneeyi idduu gurra isaa lamaanitii fi wa'aatiqeehi idduu ceekutti tahaya dheeratee jechuudha. Gurra lamaanirraa gabbu'ee ceekuuf asittu tahe jechuudha. Gurrarra beeyna udunee idduu gurra lamaanitii fi wa'aatiqeehi idduu ceekulee lamaanii kana asitti jira jechuudha. Riwaa biraa keessatti ciqilirra gabbu'a ka jedhu jira jechuudha. Yeroo muruuf rasuulli gizee garii ni muran namni Muhammad yoo mura asitti ol deebi'a jechuudha. Iddoo sana iddoo sana jira jechuudha. Mataa akkas godhatuuni. waan qabu ammoo yoo aadaa yahudaatiif nasaaraa fa'aa walitti seenee irrumaa fagaatutu khayrii qaba jedhan dhugaa ormi aadaan seena fa'aa hin jiru aadaatti jira namni yoo mataa bareedaa qabaatee asiin gabbuusee jedhee haga ceekurra yoo gabbuuse homaa aadaatti ma qaban se'a mun oromoo kun dur ee fuqura qaba fuqura qaba aadaan turii sunis warri jaahilaa sunis qabaatu mal yoo aadaa keessaa qabaatan sheek saalih al usaymiin homaan qabduu jedheen fi'ilii rasuulaa kanatti dalaguun yoo aadaan ganda sanii dhoorgitee dhoorgaa jedheen waan akkallee fi'ilii rasuulaa irraa dhaabatan dalagaa aadaan ganda ati keessa qubattuu sun murteessituu jedhe yoo aadaan bakka sanitti ati rifeensa yoo ati gadi buuftee deemte hawaasa aadaa sanii wal kalaafu keessa jiraata ka ija badduun si laala ka jichaamaas hin jedhan ka ati keessatti akkuma waan badduu dalagee ka fakkaattu aadaa akkasii keessa yoo jiraat ni dhiisan jedha. Yoo ammoo aadatti homaan qabaannee sunnaa rasuulaa jala deemuun homaan qabu jedhe waan akka illee. Kanarra wayyaga rasuulatti dalage ka rasuulaa ta'a jettee yoo gandi cufti si ka'e si gurbaa dubartii taate yoo siin jedhan kam taatam yeroo sanii fumarraa dhiifte. Gizee ormi gahee kun faanta akkas godhatoo dhiisuma irra kaaya sunnaa akkanaatti hin dalagu jechuudha. وعنه قال كان كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيتي ني تهي ضخم فرض اليدين شنك سلماني تهي لكن بمهم كون فرض يسكوني نما غنا فرض تهي والقدمين ميل لمان اللي فرض النبي تكن ميل لمان تو لا حول ولا اكمل ميل لمان عين ميل لمان كونس نبي تشا فرض هذا ضخم اليدين والقدم غليظ الاصابع والراحه هذا وبين ميلا وبين حركه غنان كونس ubbeenis furda ammoo san wajjin laafti keessa hariirana laafa ammoo qubni furda furdaa qubni kun ganaan tunis foon qabdi furdo miillis akkas furda ammoo laafa kanaan wajji kanaan wajji ni laafa lam arawa takka an garre jedhe qablahu kanaan duratti ولا بعده رسولا بودت اللي تكا انغره مثله فكاتا اك نبيچا نما اكس فكاتو انغره جده برن ها quba fufurtaa qabu haganaa gabboo qabu akka nabicha takkaan garra jedhe wakaana nabichi ni ta'e basta bal'aa alkaffeeyni shanaacha lamaanii ta'e jedhe bal'oo sunillee ni bal'ata xiqqoo tanaami bal'a innis fufurtoo bal'oo maasha yoo salaamu nabichi ammoo laaftu hariirra laaftu ammoo san wajji guurdaa kun nama harka guurdaa gadiin garre inni gadiin bara harki kun haguma harkaa kanatu haga biraa gaya nabichi akka saallisaa jedhe anas ilma maalik radiyallahu anhu wardaa baabul qaza'i baaba tuuttee godhatuun jiraaya tuutte tuutto mataa asitti dhidhiisuu sanii maal jedhanii tuutto tuuttoo godhatuun jira moo hin jiru matama kana kana jala godhanii haga tokko wadha akka akka tuuttee hambisuun kun ni jira moo hin jiru yaa ميلان عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع توتر رسول أورغود أجايا tuuttoo maqaada shayxaana jedhe bakka biratti tuuttoon suni bakka shayxaan irra taa'u jedhe firaasha isaa makaddaa bareedduu isaa hirra dabarsaa jette garii akkasi taatanii garii dhiisuun sun makaddaa fi firaasha shayxaanaa matarratti dhiifatte li'annahu ziyyu shayxaan aw ziyyu yahuud duuba dhoorgaa jechuudha walaa ba'asa bi halqirraase kulli mataa rifeensa yoo qululleeffattee umaan qabu qululleeffatuun ni jiru jechuudha. aadaa khawaarijaa jechuullee nima jirte zamana san keessatti jechuudha. Zamana Ali ilma Abi Xaalib keessatti ormi khawaarijaan isaan beekamaniin mataa cufanii haaddatan. Alaamaa isaaniit, mallattoo isaaniit, hisbii tokko, nu jam'aa tokko, tuuta takka jechuun isaan waliin beekan rifeensa haaddatan isaan. Titti dhiisan. Moosun zamana san, ammoo zamana ammaa keessatti uumaan qabdu jechuudha. Yoogaa orma wahii firqaa tokko mallattoo waliin nu beeyi waliin uummatarraa waliin beeyi rifeensa matarratti nu margisiisuu dhabu jedhee firqaan akkasii jiraatte sun khawaarijaan malee khawaarija immoo san malee jamaa akkasii if godhuuf yoo hin tahini dhoorgaan qabu jechuudha takkallee dhoorgaan qabu. Baabu tatlibi ilmar'ati zawjiha biyyadeeha baaba urgeessuu almar'ati jaartinni urgeessiti zawjiha jaarsa isii biyyadeeha harka isii lamaaniin urgeessuu dandeettiya xiibatti gootee waan urgaawaatti gootee na urgaa jaarsa kiyya jetteeni rifeensatti gootee huccotti gootee jaarsa urgeeffatuu dandeette harka lamaaniyya. Ee ni dandeetti kun jaarsa urgeeffatuu ni dandeetti. Ha urgeeffattu waga dandeettuma simaa urgaawa. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت تهجت أعين عائشة الله أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأرقيس تهي نبي شجت بأطيب إر أرغويت ما يجد وان أن أرغوت ما يجد وان إني أرغوت إر أرغويت وان إني أرغو بأطيب ما يجد إر أرغويت وان إني إن أرغويت إيه أرغوتني نبي أرغيس جد ما يجد يجوني أي نبي يجو أرغويت وان نبي أرغو وان نبي سوفو كيسا تإر شروف كيفتو كيسا تإر أرغويت تيني ساقو رجل حتى أجد هذا أن أرغوتي وبيس الطيب إثنى نتيبة في رأسه متان بيشار فينس متاع كيستي في ولحيته في فينس أريدا كيستي أركيستي أركيستي شالالستي أكسمت إنو ما جزي نبيشا كرده ولك ولك نمت ألا دربيات ببنغره دبير رأي فابر ولك ولك الراجل نتانكو أكسي أركيستي أريدا في رفينس سار كلمانين akkasit nabicha urgeessaa jette urgeessaa isinillee jaarsa keessanii jechuu bara kana irratti Aishaan waan biraatiif hin haasawu urgeessaa jechuuf haasawtidha jaarsa fi urgeeffatuun ni jira jaarti yoo nama urgeessite waan qabu waan qabu waan bareeddu dalagaatiin yaamte urgeeffatummaan maal wanni fi urgeessan magaalaa guutu harka sirraa yaa'e harkatti cabe jechuun hin jiru keessi namuma gabbaa himalee dur hin jiru dur hin jiru dhufumaa urgeessan jaarsa illee yoo nama jabaa ta'e urgeeffate waami keessi namuma gabbaa kun baabu bal'aa yaaddu xiiba baaba nama waan urgaa'u yoo naa kennan hin deebisu jedhee itti himnaya waan urgaa'uuf yoo namaa kennan xiiba urgaawa waan shurufkaa urgoochtuu qabdu yoo namaa kennan ifirraan deebisu jedhee baaba nama waan san nuti dubbateya an anas radiyallahu anhu qaala كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول نتاي لا يرد الطيبة كان دي بفن تهيا وان أرقايا طيبة يو اتكنني هدية يو فدني فين دي بسويا هدية رسول سلاسة تقام فودتو هدية كنا كما جا جيفتي فودتا يو جيفتي أرقويت وان أرقاوا اتكنن دي بسويا تيبس من عرض عليه طيب فلا يرد أنا قفا مجد رسول نمني وان أرقاوا هدية فدني فين دي بسنجي فإنه طيب الريق maaliif deebifte inni waan shurufkaan isaa urgooftu khafiiful muhmal mallee waan baasuun isaa sitti waa takka illee hin dhagayamne jedhe fuuruma sitti banii ba'aan isaa sitti hin dhagayamtu jedhe duuba waa sadi nabiichi hin deebisu jechatu jira waa sadi aananis nabiichi hin deebisu akkasitti ammas makaddas hin deebisu xiiballee hin deebisu yaa waa sadeen kana nabiichi hadiyyaa'uuf itti kennan duuba hin deebisu deebisu waa sadeenni fudhate jechuudha. Baabu baabu zariira baaba hanga mixii hanga mixii yookaan zariira jechuun bootaa maqaa wahillee ni taati. Hadii sarraa miigarraa bootaa wahillee ni taati. Bootaa wahii hin taati. Innaha qanaatu qasabin yujaa'u bihi min alhindi yookaan bizariira jedheemi. xayyabtu nabii biyadiyya bizariiratiin والذريرة ذريرة جتشو نوء من الطيب جدنين غير بلا أوفي باب الذريرة باب طيبة توكو كمكان إسا ذريرة جدأمير رانو دبتويا وما أرقى وسواهي تأرقو ذريرة توني أنا الإيم يبان كتابا والرمان لغا بكليني نوع من الطيب جدنين مركب وانا الدادر والدت في دم جدين طيبة توكو وان غرا غرا طيبة وان غرا غرا را تلفمي جدين baabuu zariiraa jechuun xiiba waan gara gararraa tolfame waa hedduu jechuun muka tokkoomi waa hedduu gamanallee gamanallee gamanallee gamanallee ibaaraan bareedduun san xiiba waan adda addaa waan gosa gosarraa tolfameeya. عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أرجيس بيدي حركتي أرجيس بذريرة طيبوان هدرة تلفمين harka kiyyaan urgeesse fi hajjati alwadaa'i hajji dhaamannaa keessatti fi hajjati alwadaa' lil lil hilli yeroo inni heekkatuu fi wal ihraami yeroo inni harramannaa qabu keessatti lil hilli yeroo inni heekkannaa qabu keessatti wal ihraami yeroo inni harramannaa qabu keessatti illee urgeesse fi jette ajaa'ib wal ihraami ihraama keessatti ibu godhatuun kuntu xayyibu rasuulillaahi lihillihi jette ihraama keessa jira jechuun inni mararraan hiikanne jechuudha. Hiikannaan lama kaamilaa fi tahallulul awwal tahallulul saanii jedhanii jiran. Tahallulli duraa guyyaa nahrii guyyaa qalmaa kan yoo boolloo darbatti rifeensa mataa ofirraa haadha wareega qaal wanni cuftuu si halaala. Ifiin hiikanne hiikan ajjima keessa jirta amma wanni cuftuu xiimnilleen si halaala jechuudha. Tahallula jechuudha hiikkate hiikkate ammoo hiraamallee qaba gara tokkooni. ammoo dubartii dabalamuun haga ammaa irra mataraa. dubartii. Waan biraa maraa isa halaala. Gara tokkoon halaala. Gizee amma hiina tahallala min ihraami. Fi hajjati lwadaa'i lilxilli yeroo inni ihraamarraa hiikkatu keessatti isa urgeesseya. Wal ihraami yeroo inni harramatuu fedhu keessatti urgeessa. Tana bareedu. Lilxilli yeroo inni إحرام الراهيكة كيسة أرجيسة جت ويا فت ويا نحريس نحريسة ويا قرانيسة والإحرام يجون زين هرمته ديمسا يو إني هرمته أفديمه وصو إحراما قوني هجو قفتي قرأت قوة عمله فينسا قرأت أريدت قرأت قامت قرأت سهي أرقاو هجو تنتي مرتفت مرتو في أفريتي دربتي لبيك جتو دندين هجو مسانيتين قوني areeda godhatuu dandeessa rifeensa godhatuu dandeessa qaamatti godhatuu dandeessa huccuu qofaatiin godhan atiin akka malee urgoofto if dura if urgeessitee ihraama goote waan qabu yaa baaboo عذاب المصورين باب قطاتم ور فتيسوت يا يوم القيامة قويا قيامة كيس ور وفتيس ور وفتيس تصور فتو ور كاس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كذب إن الذين جر يصنعون دلقا هذه السور فتوتنا ور دلو يعذبون نكتاتم يوم القيامة قويا قيامة كيست نكتاتمني قطاتة إسان قبطة يقال له بسان جلب أحيوا روحي اتقل آجراتشسا ما خلقتم وان صورتم بفيسك وان أمتنتن جلن يجب ميز روحي اتقفوا فيه جلن نشد الناس عذابا نشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون والروافات يسبيون كبائر الذنوب جلن سواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهما أما تصوير ما ليس في صورة حيوان فليس بحرام والروح قبل يوفسو قوته حراما قبل وأما اتخاذه فإن كان معلقا على حائط سواء كان له ذل أم لا أو ثوبا ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك فهو حرام أكنا وأما الوسادة ونحوها مما دوب waan akka makaddaa keessatti waan ruu hin qabne watti godhan sun haraamame walaakin yumnacu dukuulu lmalaa'ikati rahmati ilbeyt ila itlaaqi ilhadiis duuba culamaa'iin keessan wal dhabe ruma fagaatut irra wayyo ruma fagaatutti irra wayyo irra fagaatutu irra wayyo baabu lqazaci qazaa isin deebi'ere qazaa qazaa jedhee sura dabarsinemi qazaa dabarsine sun baabu lqazaa hin dabarsine nahaa anil qaza jennee tuutterra ما سيسجدوا باب القضاء عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي شرقيا يقول كجد قال الله تعالى ربنا لا نجد ومن أظلم نمن روحي إساء الرميد آته الجرويا نمن روحي إساء كما ما سيادة لغوت الرميد آته الجرويا ممن ذهب نما دي مرة يخلق أوم في فخلق يا قوم سكيايا ممن ذهب نما دي مرة مالك nama hamilerra zaaba nama hamilerra yakhluqu uumuuf ka hamil ka kalqi akka uuminsa kiyya kasi sawwaru hamile jechuudha akkan uumet uumuu hamil falyakhluqu mee ormi sun haa uumani ruuhiitti godhanii habbatan firima takka ruuhiitti godhanii ta namni lafatti darbee uumanii mee haa biqilchanii jedha rabbi وليخلقوا مها أومني ذرة مطمتك مطمة وأمبراتي مي مطمة روحي تولنيها أومني وزاد في روايات وليخلقوا مها أومنيت شعيرة غربو تكا أومنية غربو متك غربو متك مي نمني دوا وأومو يرويو دندي غربو ما يوكم ميتي ما يوكم فيني ما حبة متك ها أومو دندو يل مي أوما يل حبة متك فيني متك مي أومو جيرا ري مي أومو جيرا جيرو تكون أميتي روحي ميتي ما وما كيسك اللي سنمات الأني مو روحي كباغا سنة قدي وباسن وللروح من أمر ربي جل ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا بكروه تن أنا براجل أنا بتوكن دن دوجة بيحكم سأكسي تكنولوجيا أكسي كروهي وسن ملكو سنتين كني ليه لمن ديكو قبضن جدرب ود روحي تأفوفه فرنجي ومردن ديسة يتمان قدوم بيدون روحي مدد أبدا جنا لقما ميري ومردن ديسة مروحي مدد أبدا جنا من قدو بيا تبادي أدور أكسي تبرز بلا دور فرنجي ومردن ديسة روحي مدد أبدا جنا maanguddoonu ragaa baate warri baadiyaa sunu rabbii kenna danda'an jechuun namni tokko hin danda'u waan akka ofi hamdi kashadu wallaahi daashilaan ta'u.